Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Federic Mukije na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se ni amakuru birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene nta experience usanga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishure uyo ni umushingamateka we mbonigaba yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri mu Burundi bwasubiye inyuma kubera abayobozi bagenwa hisunzwe ubukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu vyerekeye inyigisho mu kuntu banuma abayobozi batandukanye hariho hamwe hadatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura ico kibazo naho uyu ni umushinga nako ni umushikiranganji w'indero madamu janviere ndirahisha aravuga rero kuri iki kibazo cy'abayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi
abahinga b'abanyakenya mu vyerekeye ibisasu vy'amabombe uyu munsi kuwa kane babandanije kurondera isigarira vy'amabombe yakoreshejwe n'intagondwa mu gitero cakoze kw'ihoteri ikomeye i nairobi
onu iramagana ubwicanyi bwa leta ya sudani mu baturage bigaragambya mu ituze
leta z'ubumwe z'amerika ziyarajwe ishinga na leta ya zimbabwe ibandanya guhiga buhungu abaharanira ineza y'abanyagihugu muri iki gihe uruhari uruhagarara muri ico gihugu
naho avoka wa perezida trump yemeye ku mugaragaro ko bamwe mu bakoranye na trump bafatanije n'uburusiya kumutoresha mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mugumiro ku maradiyo yanyu ariko mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu vowa akadomo kamu mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho
amakuru tuyatanguriye mu gihugu cya kenya aho abahinga bazi ibyerekeye amabombe uyu munsi ku wa kane babandanije kurondera ibisigarira by'amabombe byakoreshejwe mu gitero cyakozwe n'intagondwa ku ihoteli ikomeye yo ku murwa mukuru nairobi kigahitana ubuzima bw'abantu mirongo irindwi n'umwe hamwe n'abo bagizi ba nabi batanu bakoze icyo gitero leta ya kenya ivuga ko ukuntu abajejwe umutekano bihuse mu gutabara nyuma y'aho icyo gitero kibereye byerekana intambwe ikomeye hamwe n'ubushobozi bya leta ya kenya mu guhangana n'ibitero bikozwe ku basivile umurwi w'intagondwa al shabab ukorana n'umurwi al qaida wakoze igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu mirongo itandatu n'indwi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu i nairobi mu gihugu cya kenya niho watangaje ko wakoze icyo gitero perezida uhuru kenyatta ejo ku munsi wa gatatu yaratangaje ko igikorwa cyo kugarukana umutekano mu bibanza byose byari byatewe cyarangiye inyuma y'amasaha mirongo ibiri icyo gitero kibaye igitero cyabaye muri indwi mu gihugu cya kenya gisa n'icyari gifite umugambi wo gutosekaza umutekano kugira ngo igihugu cya kenya ntikibandanye kibonwa nk'igihugu gitekanye kandi kigenderwa n'ingenzi muri iki gihe kandi leta z'ubumwe za amerika zirabandanya gukorana no gufashanya na leta ya kenya inyuma y'aho icyo gitero kibereye byongeye leta z'ubumwe za amerika nta makuru zari zifise yerekeye icyo gitero imbere y'uko kiba nk'uko amakuru atangazwa mu bibanza bitandukanye byandikirwa ko amakuru abivuga kandi ntizigeze zihanura abanyamerika ngo ntibagendere mu kibanza cyatewe ambasaderi aserukira leta z'ubumwe za amerika mu gihugu cya kenya robert f godi yagize ati turarebaguye amakuru y'ibinyoma ariko aratangazwa atakindi kintu agira atari ukubangamira utwigoro two gutuza guteza eka gutuza iterabwoba ati turasubiye guhoza imiryango y'abaguye hamwe y'abaguye hamwe n'abakomerekeye muri icyo gitero kandi turifatanije n'igihugu cya kenya umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu michel bachelet arasaba leta ya sudani kurekeraho gukoresha ingufu zikabije ku baturage bigaragambya mu ituze imyigaragambyo imaze hafi ukwezi muri sudani yatewe n'ibura rya lisansi n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa by'umwihariko umugati ariko yaje kuvamo ibya politiki abaturage batangira gusaba perezida omar al bashir kwegura ku mirimo ye kuri loni igisubizo cya leta ya sudani cyashyize ahubwo ibintu irudubi polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu bantu batari bafite intwaro madamu ravina shamdasani umuvugizi wa michel bashelet arasaba guverinoma ya sudani gukora anketi no guhona no guhana abarashe no gushyigikira no gushyikirana n'abo batavuga rumwe na leta rero aho kwica rubanda badafite rero intwaro guverinoma ya sudani ivuga ko abamaze kugwa mu myigaragambyo ari makumyabiri na bane naho loni ivuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko mu by'ukuri abapfuye baruta byibura inshuro ebyiri abo leta ya sudani ivuga bivuze rero ko loni ivuga yuko buriya bariya abantu bishwe ari nka mirongo ine n'umunani gutyo
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cya zimbabwe uyu munsi ku wa kane yatangaje kwiteba amakenga n'amakuru ariko aratangazwa avuga ko bajejwe umutekano bariko barahiga buhungu kandi bakubita abaharanira inyungu z'abanyagihugu hamwe n'abatetsi barongoye amashyirahamwe y'abakozi inyuma yaho ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaganga ritangarije ko abantu mirongo itandatu n'umunani bavuwe ingoma z'insoro mu gihe abandi batari bake bakubiswe leta z'ubumwe za amerika zateye akamu kandi leta ya zimbabwe ikayisaba gusubira guha uburenganzira abanyagihugu bwo guhanahana amakuru mu bibanza bitandukanye vyandikirwa ko amakuru muri iki gihe ico gihugu kiri mu ruhagarara ruhagarara rwibonekeje inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'umunani muri iyi ndwi abanyazimbabwe baritavye akamo kari katewe mu gihugu cose kabasaba kuguma imuhira no kutitaba imirimo yabo inyuma yaho leta ifatiye ingingo yo kuduza igiciro ca lisansi ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe umutekano yaratangaje ko abantu barenga amajana atandatu bahagaritswe umupasitoro azwi cyane kandi haranira ineza y'abanyagihugu Ivan Mwawarite uyu munsi ku wa kane yitavye sentare yo ku murwa mukuru Harare yagirizwa ko yagumuye abanyagihugu akoresheje inzandiko zica ku bibanza vyandikirwa ko amakuru perezida emerson mnangagwa igihe yari mu rugendo mu gihugu mu bihugu vyo mu mahanga yariyamirije ibintu avuga ko ari ubugizi bwa nabi bukabije kandi yarashigikiye abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko abatavuga rumwe na leta ari bo bari inyuma y'urwo ruhagarara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda rudi giriyani avoka wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump bwa mbere na mbere yemeye ko bamwe mu bayobozi b'ibikorwa bye bya trump rero byo kwiyamamaza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bashobora kuba barafatanije n'uburusiya kugira ngo batoreshe trump ariko aremeza ko trump we nta ruhare abifitemo mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya amerika cnn Giuliani yavuze ati sinigeze mvuga ko nta bufatanye bwabaye icyo navuze gusa ni uko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari icyaha perezida Trump yakoreye amategeko ya hano amagambo ya Giuliani avuguruza ibyo perezida Trump ahora ashimangira ko nta wigeze afatanya n'uburusiya kugira ngo atsinde amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayavuze kandi iminsi mike nyuma y'uko ibinyamakuru bya hano muri leta zunze ubumwe za amerika bitangaje ko paul manafort wayoboraga ibikorwa byo kwiyamamaza bya trump yasangiye amabanga arebana n'amatora n'abantu bafite aho bahurira n'inzego z'ubutasi z'uburusiya nabyo giuliani yemeza ko trump atabimenye kugera bisohotse mu binyamakuru muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho ngaho ni ku mirongo migufi
amakuru yo mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashuri shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshuri abo bashinga amateka babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu bariko bararaba ukuntu ico gisata cifashe ni inkuru y'umumenyeshamakuru y'amerika Remonzimana ari i Bujumbura mu Burundi abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshuri ubukene bw'ibirase ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho abashinga amateka bakibaza ingene hoboneka umwimbu mwiza mu gihe abanyeshuri biga ari umurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye mbega umwarimu yoba yigisha abana kuva ku ijana kuduga cyane na mirongo umunani ko nzi ko ari benshi kandi nzi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbu mwiza uwo mwimbu mwiza wawuronka gute muri meri biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi uravye imyaka itanu n'ingahe tuba twikukiye ugasaba ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba birateye isoni uravye ambironoma yahera kuri base honyene biteye ubwoba ugasanga no mw'ishuri nta n'imeza y'umwigisha ihari abana bicara hasi imagine rero nk'umuntu avuye nk'ahantu akaza agasanga muri meri bimeze uko kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igurirana ry'abantu abashinga amateka bemeje ko umwimbu w'abanyeshuri usubira inyuma kubera hari abigisha bigisha ivyo batigiye umushinga amateka na wembo nigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubiye inyuma kubera abayobozi bamwe bamwe bagenwa hafatiwe ku bukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge birumvikana yuko umwimbo baheza bagatanga utaba umeze neza umwigisha aba yanonosoye mati fizike agatumwa kwigisha biyoloji na shimi cyangwa uwize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene nta experience banga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kw'ishure aha jene nagira mbaze twa tubazo bita deyade abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashure ya leta ku kibazo cy'ibikoresho ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha umushikiranganji w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye Janvier Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko ku mwaka ku mwaka hategerezwa kubakwa ibirasi amajana munani na mirongo itanu ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi ijana na cumi n'indwi gusa Ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta bujyanye n'ubukene bw'abigisha mwibuke yuko ubushikiranganje bujejwe indero bwakira ibitigiri by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cyacu kubasaba kumbure mu kwa gatandatu canke mu ntango y'ukwindwi ntihazi itegeko rizogenga amafaranga igihugu kizokoresha muribuka yuko mu ndero habutse abarimu badakwiye nayo ku bijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganji w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa vyose biba bikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero ari ico kurindirira ko akazi kameze neza nayo ku bayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutorerwa inyishu ukuntu banuma abayobozi batandukanye hariho hamwe hadatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura icyo kibazo kuko hariho aho usanga umuyobozi ahari nyine kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye n'ibindi ariko icyo ni ikibazo hamwe hamwe bazi bariko barabikorera ko abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganji w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu aha baciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'ivy'indero kugira bace ijya n'izo ngorane barabe ko zoshobora gutorerwa umuti muri kazoza ibujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda aho guverinoma yahagaritse ibikorwa byose byo kwamamaza imiti n'ibirebana n'ubuvuzi ndetse no gutanga ibiganiro ku maradiyo ku birebana n'ubuvuzi ku muntu wese utari urwego rwemewe na leta ni inkuru ya sumutakaboye mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu rwanda humvikanaga ibiganiro byiharira amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diyabete impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza iki cyemezo cya minisiteri y'ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza kirabangamye ubundi hakagombye kubaho inama yo kutu- yo ku- bakatubaza ese biriya bintu muvuga kuki mubivuga tukisobanura indwara zirakira ahubwo ikibazo ni uko abavuzi gakondo bakomeza guterwa ishoti Eh, banyita gisiro kangara nkunze kuvura indwara z'imyuka mibi uburyo byambangamiyemo ni uburyo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe kandi mu by'ukuri kugira ngo abantu batumenye ni uko tugomba ku- kugaragaza ko duhari Ok, hari indwara za nyabingi za nyabingi ni ni uburyo abantu baterekeraga za nyabingi aho ugasanga hari abantu bakinaziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo abo ngabo rero usanga hari igihe batabona ibinini bibafasha n'iyo miti ituruka i burayi ugasanga nayo ivura nyabingi ihari bigasaba ko twebwe twaziterekereye tuzi guterekera abazimu tuzi gu- guhamagara imandwa nitwe tuba tuzi kubikora Mm, natwe turamamaza cyane Eh, mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane iyo hataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza ariko eh, mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye ah, ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza twese ntabwo dukwiye kubizira hari abandi bavuzi gakondo basanga minisiteri yafashe icyemezo gikwiye kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yamamazwa n'abo yagiriye akamaro nkavura kuzingura abadamu batwite nkavura n'amarozi y'amategano eh, n'amatamikano ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo njye ntabwo njya mbishyigikira nta nubwo mbyemera nk'ubu buvuzi bwanjye nabukwiye ku babyeyi papa yaravuraga sinigeze mbona papa ajya kwamamaza uwo avuye yakira akamuzanira undi nanjye mbimazemo igihe uwo mvuye aragenda akanzanira uwundi yewe n'aba turi ku ibugande barazi iyo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo yabivuze mu ku muhingamo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu ni inkuru ya Fidelite ishatse umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika gukebura no guhanura ku bijanye n'inyifato ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru abdul karim al isa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu burundi bwose mu ngorano yabahaye mu ntara ya kayanza yakoresheje ururimi rw'icarabu asubirwamwo mu kirundi n'umurundi akora mu biro vy'umuhuza w'abarundi
kuko ubwisilamu na gato ntibushyigikiye ko abantu mubana mu njyane bakubitana cyane basotorana iyo muri mu njyane ushetani acayinjira n'ibihugu nyinshi acasambura na wenyene n'imana irashyigikira umuntu wese ari tayari kugira ngo ingorane zive mu nzira uri mubisilamu kandi mubisilamu uteza kwiteza neza
kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya kayanza si kubw'ihamana umuhuza w'abarundi eduard nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu burundi iyo ndongozi y'abayisilamu ku isi afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya kayanza mpava ndabarega mugabo ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze n'icyatumye tumuzana gukorera inama ngaha mu kayanza ni uko aha mu kayanza mubanye neza n'ayandi madini mugabo hagati yanyu hari akashatse gucamo aha rero o, twashimye ko aza kugira ngo nawe nabahe impanuro kuko mu minsi iheze murabizi ko mwatwitiwe kugira ngo tunabafashe hariho bene wanyu b'abayisilamu bafunzwe n'ubumenga hacariho utwo tubazo twaraze ko aza kubaha impanuro nk'umuvyeyi wanyu kizigenza mu muryango w'abayisilamu aho mu kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu haradutswe utumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye bucumi abdara abandi nabo bagashigikira matsitsi zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu burundi uko kutumvikana kwatumye abarenga icumi bafungwa inyuma y'umwaka bagakugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu hari n'abahunze muri bo harimwo bucumi abdara yahiganirwa ico kibanza cyo guserukira baserukira abayisilamu mu ntara ya kayanza zuberi matsitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo munano w'ubaserukira yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza byerekeye injyane ikiri hano na kamwe ndabishyigikiye kandi na muntu abikunda abikunda ibintu by'ibyo imikino yacu irabyanga irabyanga irabyanga umuntu wese aza kwegera imyifato ngiyo ataba kure cyane n'idini iwacu urongoye abayisilamu ku rwego rw'uburundi sedi kajandi ivyo bijanye no kutumvikana mu bayisilamu bo mu ntara ya kayanza ntaco bivuze ko mu ijambo yashikirije ahanini harimwo ivyo yasavye uwo mushitsi ariko agendera uburundi reka na jewe sabe nyakubahwa nta muduga mfise ngenderamo ndi mufti wabonye nyakubahwa uyu mwanya wose natevye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo natevye kubera yuko naje mu modoka y'inkacakaca
Karibuni, karibuni waheshimiwa, karibuni, karibuni.
uwo mubonano wamaze hafi kiringo c'isaha abaserukira abandi mu idini ry'abayisilamu mu burundi bwose niho bari ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa ivyo rero hari bamwe bari bitavye uwo munano batabishimye nabo batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi hari batubwiye yuko bakiva iwabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushitsi wabo bagasebera akari ku mutima hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi abdul karim al isa ari mu burundi kuva ku genekezo ya cumi na gatatu muri iyo minsi amaze yarahawe umwana n'umukuru w'igihugu cy'u burundi umukuru n'amashingamateka hamwe n'abarongoye amadini mu burundi ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika noneho tujye muri uganda ho hcr ibiro nyine by'ikamara ivuga ko ifasha impunzi uko ishoboye kose cyane cyane mu by'ubuvuzi ni inkuru ya inyatiyusi bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya rukinga zo naganiriye nazo zambwiye ko zigeze kuva mu gihugu ubwo ibiribwa zahabwaga byari byagabanyijwe cyane ku buryo zari zishwe n'inzara zimwe zigahungira muri kenya izindi zikajya imbere mu gihugu gushaka ubuzima aba badamu babiri b'abarundikazi bo baje guhungira muri kenya bavuye muri uganda ariko naho ubuzima buza kwanga ni uko bongera kugaruka muri uganda twe twaragiye kenya kubera kubera inzara nyine ubwo rero twumvise ngo ngo ngo amakade ngo bayongejeho ibiryo ubwo tuca turavayo twamaze y'umwaka umwe kenya batwakiriye neza ariko naho ntago ntago bimeze neza kuko ntiwogenda ku igwariro mu ijoro so mubonye kenya byanze mugaruka uganda kubera baza badutelefona batubwira ati naje kamanda atavuga ati abagiye kenya n'abagiye tanzania batwawe n'inzara ibiro twarabyongeje nimuze mufate amakade yanyu bivanye n'ibibazo nagiye ngirira mu kambi hageze aho nomoka kubera inzara yari ihari nta muntu wari kujya gukorera bari bagifata ibiro bitatu turomuka tujya muri kenya kenya yaramazeyo umwaka ndongera ndagaruka maze kugaruka usanga inzu yanjye barayigujije kujya kuburana inzu muri kafomi bambwiye yuko atakintu na kimwe bashobora kuwufasha rero njye ntusaba nimba yuwe ni koko ihari ifasha impunzi muri uganda badufashe bikwiye inzara impunzi ivugaho yabaye cyane cyane kuva mu bibiri na cumi na karindwi kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo umuryango wita ku biribwa w'isi pam wavuze ko amafaranga yagenerwaga kugura ibiribwa byo guha impunzi yari yaragabanutse cyane ku buryo n'ubwinshi bw'ibyo bahaga impunzi bwaje kugabanuka cyane ni uko nk'abari bafite imiryango batunze mu makambi bikabatera ibibazo bikomeye nk'uko uyu abisobanura ku buryo bigeze no kuduha igiciro kimwe n'igice ariko ubundi ibyo baduhaga ni ibiro bitatu ariko hari n'igihe bageze kutunyuriza baduha kimwe n'igice ngo ubwo ngubwo ngo ibyo kurya byabuze ngo ubwo muryango narawuteruye ndagenda njya bunyoro maze kugera bunyoro ubwo ndagumiza ndapagasa n'abana banjye ndagumiza ndabatunga iki kibazo cy'inzara cyateye izindi ngaruka zikomeye ku buryo bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bataragera ku rushinga nkanjye ndaho nagiye kubona mbona haje umuhungu arambwira se waje nko kwitwarira ukava mu nkambi kubayeho nabi nanjye nareba inzara iri mu rugo ah nahise nigendera nkahita ntwara iyo ngiyo za kampara tubayo tubayeyo hashize igihe baratelefona ngo hagiye kubibarura ngo ba- barimo baranshaka mu rugo ngeze hano usanga ibara ryarageze ubu nirirwa niserebanga kuri ofisi ngo bambarure komeza bambwira ngo nintegereze nintegereze kandi umugabo wanjye mu rugo aguma nterefona ngo ningende nyamara ariko kuba impunzi zishobora kujya aho zishaka mu gihugu zigashaka imibereho ngo niba idasanzwe ukurikije umuvugizi wa hcr muri uganda duniya isa So in Uganda, they have freedom of ati muri uganda impunzi zifite ubwisanzure zemerewe gutembera mu gihugu cyose zibona serivisi nk'iz'abandi banyagihugu babona zifite uburenganzira bwo gushaka akazi kwiga no kuvugwa nk'abandi banyagihugu mu bihugu bimwe ahubwo impunzi ntizinemererwa no gusohoka mu nkambi kugira ngo zigire aho zakandagira hanze y'inkambi outside the camps.
kuri ubu ibyo kurya bigenerwa impunzi bimaze kongera kwiyongera kandi zimwe kimwe n'abanyagihugu zejeje imyaka nk'ibishyimbo ibigori hamwe n'ibindi akaba ikibazo cy'inzara kitakivugwa cyane keretse ku mpunzi nshya n'izitarabona ikarita y'ubuhunzi izemerera gufata ibyo kurya no gukora akandi kazi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko reka tuyibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko abahinga b'abanyakenya bazi ibyerekeye amat- amabombe uyu munsi ku wa kane babandanije kurondera isigarira ry'amabombe byakoreshejwe mu gitero cyakozwe n'intagondwa kuri hoteli ikomeye yo ku murwa mukuru Nairobi kigahitana ubuzima bw'abantu mirongo ibiri n'umwe hamwe n'abagizi ba nabi batanu bakoze icyo gitero leta ya kenya ivuga ku kuntu abajejwe umutekano bihuse mu gutabara inyuma yaho icyo gitero kibereye byerekana intambwe ikomeye hamwe n'ubushobozi bya leta ya kenya mu guhangana n'ibitero bikozwe ku basivile umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu michel bachelet arasaba leta ya sudani kurekeraho gukoresha ingufu zikabije ku baturage bakora imyigaragambyo mu ituze iyo myigaragambyo imaze hafi ukwezi muri sudani loni ivuga yuko abapolisi bakoresheje amasasu y'intambara muri rubanda guverinoma ya sudani ivuga ko abamaze ku- kubigwamo ari mil- makumyabiri na bane ariko loni yo ivuga ko bashobora kuba bikubye kabiri tubabwiye kandi ko ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu cya zimbabwe uyu munsi ku wa kane yatangaje kuteba amakenga n'amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajeje umutekano bariko barahiga buhungu kandi bakubita abaharanira inyungu z'abanyagihugu hamwe n'abatetsi barongoye amashyirahamwe y'abakozi inyuma yaho ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaganga bitangarije ko abantu mirongo itandatu n'umunani bavuwe ingoma z'insoro mu gihe abandi batari bake bakwiswe leta zunze ubumwe za amerika zateye akamo kandi leta ya zimbabwe ikayisaba gusubira guha uburenganzira abanyagihugu bwo guhanahana amakuru mu bibanza bitandukanye byandikirwa ko amakuru muri iki gihe icyo gihugu kiri mu ruhagarara ruruta uruhagarara rwibonekeje nyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'umunani rudi giuliani avoka wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump bwa mbere na mbere yemeye ko bamwe mu bayobozi b'ibikorwa bya trump byo kwiyamamaza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bashobora kuba barafatanije n'uburusiya kugira ngo batoreshe trump ariko aremeza ko trump we ku giti cye nta ruhare abifitemo amagambo ya giuliani avuguruza ibyo perezida trump we ku giti cye ahora ashimangira ko nta wigeze afatanya n'uburusiya kugira ngo atinde amatora ayavuze kandi iminsi mike nyuma y'uko ibinyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za amerika bitangaje ko paul manafort wayoboraga ibikorwa byo kwiyamamaza bya trump yasangiye amabanga arebana n'amatora n'abantu bafite aho bahurira n'inzego z'ubutasi z'uburusiya nabyo giuliani yemeza ko trump atigeze abimenya ko byabaye Eh, tugarutse kandi ku nkuru y'igitero cyo muri kenya leta zunze ubumwe za amerika zabeshuje amakuru avuga ko ah, icyo gitero leta ya amerika yari ikizi kandi ko yari yabwiye abanyamerika baba muri kenya ko badakwiye gutemberera muri icyo kibanza byongera leta zunze ubumwe za amerika nta makuru zari zifite rero zerekeye icyo gitero nk'uko byatangajwe na ambasaderi aserukira icyo gihugu muri kenya inshuti mwese mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu eh, byo muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri jo yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye eh, mwa- amakuru mwashikirijwe na frederic nkundikije na thomas kamirindi turabashimiye cyane rwose mugire umugoroba mwiza murakarama